iyi ni radiyo ijwi ry'amerika nshuti bavandimwe mwiriwe neza ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika ni gahunda tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi ry'amerika fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi ho mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri hariho abanyororo bamaze umwanya muremure cyane bafunzwe imyaka myinshi ata amadosiye bafise cyangwa ugasanga abanyororo bafunzwe umwanya muremure bagirizwa ibyaha bito bito ubu ni bwana jean batiste baribonekeza umukuru wa komisiyo yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi avuga ku mfungwa zo muri gereza ya mpimba iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nk'uko mubimenyereye rero ni umwanya w'amakuru yibanda ku burundi komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu burundi yagendereye ibohero gereza nkuru ya mpimba mugenzi wacu eroge wirika neza haratubwira tumwe mu tunenge bahasanze
umukuru w'umugwi w'igihugu wigenga ujeri w'agateka na muntu seni deashi yabwiye abamenyeshamakuru ko urugendo uwo mugwi wagize mu ibohero rikuru rya mpimba ruri mu ntumbero yo kuraba uko amabahero atandukanye yifashe jean batiste baribonekeza yavuze ko mu buzima bwa misi yose yasanze abanyororo bafashwe neza ahatanga uturorero tw'ingene bafungurirwa hamwe n'uburaro ariko muri iryo bohero n'ibibazo ntibibuze abanyororo batari bake bafunzwe batisunzwe mu mategeko nk'uko bisigurwa n'umukuru wa cndh naho abanyororo bafunzwe neza hariho benshi bafite amadosiye arimo ibibazo hariho abanyororo bamaze umwanya muremure cyane bafunzwe imyaka myinshi ata amadosiye bafise cyangwa ugasanga abanyororo bafunzwe umwanya muremure bagirizwa ibyaha bito bito cyangwa ugasanga abanyororo baburanishijwe mugabo bataramenyeshwa imanza zabo zimaze umwanya munini mu mwiherero e, hariho n'abandi barose impapuro zibarekura mugabo ugasanga e, parki ntiyashira mu ngiro iyo ngingo ya sentare irekura abanyororo tugireho kubandanya tubaharura turabe ido n'ido dosiye ku yindi hanyuma dushobore gufata ayo madosiye yose kugira ngo abajeje ubutungane bayakurikirane abanyororo bari muri izo ngorane bashobore kurekurwa umukuru wa cndh yanavuze ku kibazo cy'umusirikare w'igisongerezi igipolisi cyavuze ko yiyahuriye mu biro by'ipererezi bujumbura ku itariki ya cumi na kane ku kwezi baribonekeza amenyesha ko umugwa rongoye wasabye umushikirizamanza mukuru wa repubulika kugira amatohoza kugira ngo umuryango uronke uburenganzira bwo gufana iteka nyakwigendera iyo dosiye turiko turayikora nayo nyene turakizi twaracumvise twaragikurikiranye twaragiyeyo muri documentation kurabaho ivyo bintu vyabereye igihambaye nuko amatohoza y'ingene ivyo bintu vyagenze abandanya hanyuma agatomora ivyo bintu ico vyavuyeko hanyuma umuryango w'umuhisi ukaronka ingene ushobora kumufuba ivyo bintu twaba twabisavye muri parke generale hariho ingene amategeko avuga iyo bisabwa utanga uruhusha kenshi bikunda kuba muri mu bihe bene ivyo nuko usanga kiziga nk'ico barabanza kukigira ko amatohoza bagasaba abahinga expertise medico legal kugira ngo bamenye ivyabaye iheze parkira iheze igaca itanga uburenganzira ku muryango kugira ngo bashobore gufuba uwo muntu hanyuma amatohoza abandanye abamenyesha amakuru banabajije kandi umukuru w'umugwi CNDH aho dosiye y'abanywanyi w'umugambwe MSD uri mu itavuganwa n'ubutegetsi igeze abo bari bafatiwe ku cicaro gikuru c'uwo mugambwe muri komine muha mu bumanuko bwa bujumbura hari mu mishamirano yabaye hagati y'abo banywanyi ba MSD n'abapolisi ku igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane abafungwa bafashwe mu bijanye na dosiye ya MSD barahari ngaha muri ribohero twashoboye kuvugana n'ababaserukira dosiye yabo kandi turayizi iramaze imisi baramaze umwaka ngera urenga baburanishijwe hanyuma dosiye yabo biraboneka yuko mu butungane iriko iratinda turiko turakurikirana twumvirize ingene itera imbere cane cane kugira ngo urubanza rutomoke sentare ibatomorere nimba hari abezwa bere bashobore gutaha abazagirirwa n'icaha nabo ntibagire icese hanyuma bakatigwa umunyororo nk'uko amategeko abivuga ibohoro rikuru rya mpimba ricubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu n'umunani rigatangura gukora inyuma y'umwaka umwe ryari rifise ubushobozi bwo kwakira abanyororo amajana umunani ubu ribarizwamo abarenga ibihumbi bitatu n'amajana abiri gushika ku itariki ya cumi na gatanu ku kwezi mu mabohero atandukanye y'igihugu c'u Burundi hari abanyororo ibihumbi icenda n'amajana ane na mirongo ibiri nk'uko ibitigiri vy'ibiro bikuru bijejwe amabohero bivyerekana ariko ayo mabohero mu bisanzwe yari yatekanirijwe kwakira abatarenga ibihumbi bine n'ijana na mirongo icenda na bane abataracibwa imanza muri bo ni ibihumbi bitanu n'ijana na mirongo itandatu n'umunani abakuze ni ibihumbi bitanu n'ijana na cumi n'indwi nayo abana bafise imyaka iri munsi ya cumi n'umunani ni mirongo itanu n'umwe abamaze guciribwa imanza ni ibihumbi bine n'amajana abiri na mirongo itanu na babiri abakuze muri bo ni ibihumbi bine n'ijana na mirongo icenda na batatu nayo batakwiza imyaka cumi n'umunani ni mirongo itanu n'icenda eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika eroje urakoze kuri iyi nkuru muri komine mpanda mu ntara ya bubanza habereye inama y'umutekano aho buramatari w'iyo ntara yahamagariye ba musitanteri b'amakomine bo muri iyo ntara gushaka inzira bacishamwo inka kugira ngo bazirinde impanuka ni inkuru umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka hatugezeho ku buryo burambuye muri iyo nama y'umutekano buramatari w'intara bubanza yabwiye abayitabye ko umutekano mu mabarabara ari kimwe mu bigize iminsi bibangamiye kiremwa muntu ukwiruka cyane kw'imodokari n'amapikipiki byunguruza abantu ni bimwe mu bitera ayo masanganya nk'uko bivugwa na tarasisi niyongabo arongoye intara ya bubanza avuga ko nk'abagendesha amapikipiki yunguruza abantu haza harafashwe ingingo umutekano wo mu ibarabara niho tubona by'ukuri yuko asanganya amaze iminsi aba kandi tumaze iminsi tubona yuko ari cyo kintu kidutwara abantu batari bake mu ibarabara nacyo gituma rero twahavuye tugafata ingingo ku mamoto ko uno munsi ata moto n'imwe ijya mu ibarabara idakwije ibyangombwa umushoferi akereza kuba akwije afite perimi imuhusha kugendesha iyo moto ayo moto nayo ikaba ifite ibyangombwa byose ibyo kugira ngo dushobore kugerageza kugabanya ayo masanganya mu minsi itanu gusa mu makomine ya rugazi mpana na gihanga abarongoye ayo makomine bashikirije muri iyo nama ko habaye amasanganya yo mu mabarabara agera kuri cenda iruhande y'ayo masanganya kubiyunguruza bakoresheje imodokari n'amapikipiki havugwa n'amasanganya ahitana ibitungwa nk'inka izo nazo ziturutse zica mu mabarabara imodokari zikazigonga tarasisi niyo ngabo arongoye intara y'ububanza avuga ko bamaze gusaba ba musitaneri kugira bategure ahandi hocishwa izo nka ziturutse afatira ku isanganya riheruka guhitana inka zitandatu mu ndwi iheze ejo bundi muri uku kwezi nyine hariho ikamyo yishe inka zitandatu mu ibarabara kubera izo ngorane usanga abantu boyobora inka muri kaburimbi zikagenda ibirometero bitatu bine ziriko zigenda zigenda zibangabanganwa n'imiduga ugasanga ibyo byose rero biheza bigateza ingorane aha rero ngasubira kwibutsa bamusane ndabasaba by'ukuri ko maraporo bampaye ko babikoze bogerageza rero bakabishira mu ngiro kugira ngo inka zose zimenye aho zigabukira haba tuhashire n'ibyapa kugira ngo n'abantu b'imiduga bahashitse babone ko inkaho hantu zihajabukira gutyo haboneka umutekano w'abantu n'umutekano nyene w'ivyo bitunga iyo nama y'umutekano yabereye muri komine mpanda yabaye inyuma y'ibikorwa rusangi byo guca imikobeko yo kurwanya inkukura ku mutumba gako umushingamateka yigenga fabiano banjijya nino anegura ivyo bikorwa rusange yitavye kwiyamamaza agasaba ko hohindurwa uko bikorwa bikitabwa na bose vyokoreshwa ku mutumba kanaka n'umukuru w'umutumba ata buryo nk'ubu bubaye abakuru bagenda kuraba nk'ubya inspector aja kuraba amashinga ariko ariga ntivyogira akamaro kuko uravye izo nzu zose ziri ngaha zatwaye igitoro hari abafite amafrais d'omission hari abagize gusa yose n'amasharge atarakenewe niho navuga nti bimeze uko rero nje ntahora kumengo ni nkwiyamamaza iyo nama y'umutekano yitabwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka batuwe mu ntara ya Bubanza muri kino gihe bari mu karuhuko ibubanza Evariste Nziko banyanka ijwi rya Amerika evariste urakoze kuri iyi nkuru tuve mu ntara ya bubanza tujye mu ntara ya kirundo aho komine busoni irimo kwitegura kwakira impunzi zose zisigaye hanze kugira ngo zizatahuke hashyizweho umurwi w'abantu umunani ugizwe n'abatware uhereye kuri musitanteri hamwe n'abasanzwe ari abaturanyi b'abahunze ukaziga uko bizagenda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze aduha inkuru
abantu baturuka muri komine busoni barenga igihumbi gato nibo komine busoni iriko igerageza kwiga uko bohunguka claudine hashazinka musitanteri wa komine busoni avuga ko abanyabusoni bagera ku bihumbi bibiri na cumi n'umwe bamaze guhunguka kandi ko bamerewe neza uwo mutware avuga ko ico cimviro cavutse kugira batahuke gufashanya n'abandi barundi ibikorwa na mwarya ari igihe kirima umwizero w'uko ico gikorwa kizoshoboka musitanteri awuziga ku mugwi yagenye avuga ko wagutse ikintu tuzababwira cerekana yuko mu gihugu uburundi ari igihugu nyabagendwa kandi n'ikomine yacu ari nyabagendwa ni uko nabo nyine ubwabo barazi yuko abamaze gutaha barumvise yuko atangurane bagize kandi byinshi nabyo bara- nabo barabyumva barazi yuko mu burundi atantambara ihari ni nacyo gituma twizeye yuko bazotaha je nk'uko mubibona uyu mugwi urimwo abantu batandukanye ni umugwi wagutse urimwo bene wabo n'abahunze urimwo ba so wabo ba sekuru n'abagenzi benshi natwebwe turazi yuko muri icyo gihe badashobora kuvuga bati ntituza kubera yuko turabona yuko kumbure hoba hariho ingorane bo nyine bazobyibonera umukuru w'uwo mugwi kagimbagabo evariste avuga ko bazokwiga ibyo byose bishobora korohereza abahunze gutahuka avuga ko bazofatira ku ntambamye zishobora kubabuza guhunguka hari ibyo dushobora kwiyumvira bituma badashobora guhunguka nk'ibi by'uko abahunze ari abakozi ba leta bumva yuko boba baravuye mu kazi naho bogaruka badashobora kuronka ubuzi bwabo Eh, dusabe aba- aba- abategetsi duhereye kuri leta y'u Burundi yuko icyo kibazo bogitorera umuti bagarutse kuko bahunze kubera ubwoba kubera ibyo guhunga namwe murabizi bumve yuko bagarutse bashobora gusubira mu kazi kabo nabo abahunze basanzwe ari aba- abarimyi bahunguke bakorera amatongo yabo mu bagize uwo mugwi harimwo abarongoye amazone ya gisenyi n'agatare yegereye umupaka uburundi buhana n'u rwanda rurasuzuguza celestin arongoye zone ya gisenyi avuga ko abantu babandanya guhunguka buke buke kandi ko bakigwa neza abantu bahunze kubera ubwoba baraza gake gake henshi bagiye bava muri site ya marembo eh, na site kibondi baramaze kuza eh, batari bake kandi bagashikira mu byabo bagashikira no mu nzu zabo iyo twamenye yuko hari umuntu aza kuza gutahuka bakatubwira ko aza guca ku mupaka twebwe turagenda ku mupaka hariya ku iduwani tukabakira hama twashikana mu ngo zabo ku ruhande rwa zone gatare manirambona vitali ayirongoye avuga ko abahunguka batagirirwa nabi nk'uko bumva bivugwa uwo murongozi avuga ko uwuhungutse yabimenyesheje kandi agaca ku mupaka wemewe n'amategeko wa gasenyi nemba bifise akarusho yego iyi zone ihanura bibi n'igihugu cy'u rwanda kandi irimwo amasite abiri yahunzemo abantu batari bake harimo site yo ngaha mu rusarasi ku mutumba wa burara hamwe na site y'ikurajoro iri ku mutumba wa gatare bisanzwe igihe abantu bakora aho ngaho baragiye ari benshi mugabo ubu bari koraza gake gake mubakira gute tubakira neza nk'ubu uwo bacerera mu mupaka bakaza neza bagaca bajya kuri pafe barabakira hasigaye bakamenyesha intwaro titube turatahutse tuba turaba ukuntu tubakira bagashika mu ngo zabo gusa nk'abo baragize akabazo eh, rimwe na rimwe bakunda guca ba- ba- bashira nko mu kirundo muri documentation rimwe na rimwe bashaka kuri bari baciye mu buryo buyira butazwi n'amategeko tumaze kubasigura nabo bakabaza ibyo bari bategekanije kubabaza mu gihe baca barekura baca baza mu ngo zabo abandi bari muri uwo mugwi wa komine buso niwo kwiga ingene impunzi zisigaye zohunguka n'ababanyi b'abahunze abo nabo nyene bavuga ko batabona icobuza bene wabo badahunguka baravye aho babasize ingene hifashe tubona yuko ari bibi ntitwobahama- ntitwobahamagara byiza cyane kuko tuye inzira ni- turabona ko turaje i bujumbura turaje i gitega turaje hariho hose tukabona yuko umutekano umeze neza kuva bagenda badusize hano tukabona urujya n'uruza ni sawa ngaha a kuri twebwe hari hageze kuko n'irima ryari ritanguye kugenda rirageze twibaza ko boza kugira nkumbure iyi sezo bayirime hanyuma bashobore kubandanya babaho neza nta kibazo nta kibazo c'umutekano bogira jewe mbona ataco bogira kabisa murabaremesheje yego kweri musitanteri wa komine busoni avuga ko biteguriye bihagije kubakira mu gihe vyokunda ko bahunguka bimwe mu vyo bategekanya mu kubitegurira ni nko gutororokanya mu basigaye ivyo bazofungurikwa kubaronsa imbuto yo gutera n'ibindi claudine hashazinka arongoye komine busoni avuga ko amazu n'amatongo vy'abahunze bigicungerewe neza cane mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
nshuti bavandimwe mukomeje gukurikira radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu ruzinduko akubutsemo mu burundi minisitiri ushinzwe impunzi w'igihugu cya uganda yumvikanishije ko hagiye gushishikariza impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cye gutahuka kuko ngo yasanze igihugu cyabo ari nyabagendwa ese abo bantu icyatumye bahunga kiracyahari hakorwa iki se ngo abasigaye nabo bahunguke ibyo ni bimwe mu byo mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriyeho n'abanywanyi b'ijwi rya amerika mu kiganiro muri isanga abatumirwa bari bwana terance ntahiraja wungirije minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'inyigisho zo gukundisha igihugu cy'u Burundi akaba n'umuvugizi w'iyo minisiteri hari kandi madame jacqueline nduwayezu ushinzwe imibereho y'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya mahama mu rwanda na bwana eroge rugemangabo userukira izo mpunzi aratangira avuga uko zibayeho cyane nk'uko mubizi impunzi zisanzwe zibayeho mu buryo bugoye rero birashobora gushika ko umuntu bivanye no gukenera umubyegereze n'ukuntu tubanye twegeranye ni abahungu n'imisore kubyara kw'abakobwa birumvikana ibintu bisanzwe rero nimba mwarabyumvise biriho ariko kandi ntibiteye ubwoba cyane kandi tuguma tubigisha tuguma tugira amanama yo guhimiriza ibyo byaruka kwirinda na cyane cyane ko ari bwo kazoza keza hanyuma kuba uburaro nabwo hariho abantu dufiteho ibibazo ni ukubera ko leta ya nkurunziza ntiyigeze itworohereza n'abadufasha bamera n'abagenda baducakuza kuri bo ariko hashyizwe ibintu kiragerageza murahasimbiraho murabe n'amazu ariko arubaka kandi meza cyane nibaza ko atanze ibikora eroge muravuze ikintu giteye amakenga mubuze ko kubyara ahantu hakoraniye abantu benshi ari ibisanzwe ariko twavuze ko abatwanda kenshi ari abana abantu ba koresha ivyo vyaha abo bana barakurikiranwa hari ikintu kintu mumaze kubona mu ikampi cerekana ko abakoze ivyo vyaha bashobora guhanwa ni ukuri ndabibigeze ko barahanwa iyo bigaragaye ko babikoreshejwe na cyane cyane n'abantu bakuze ariko ikigaragara ni uko kenshi hari n'igihe usanga babikoranye n'abana nkabo ariko nagira ngo aguhumurize igihugu cy'u rwanda kirimo amategeko umuntu wese ku cyaha yakoze aragira rero kuba navuze ngo ni ibintu bisanzwe muri abo bana nibo baba bari bato bashobora gushukwa mu buryo ubucanke buriya rero navuze ko bitahuritse kubera ko ufatiye ku buzima tuba tubayemo ugafatira no ku myaka ubushyuhe bw'abana kandi badashobora kuba baragira ubwenge bwo kurwanira umubiri wabo cyangwa ngo bamenye no kwirinda avuze ko bitahuritse ufatiye kuri ibyo byose eroge hari ibintu byabameze guhinduka byotuma nk'abantu batari bake bahunze bari muri iyo kampi batahuka hari ikintu mwusaba cokorwa kugira ngo abantu abarundi ba- batahuye mu gihugu cabo basubire mu vyabo bidegembye ikintu musaba leta y'uburundi niki rero ntacyo mbona ahubwo icyo nari nizeye na- n'icyizere nahora ngira kigenda kigabanuka nta cyizere mbona cy'uko abo baba ari no buhunguka kuko icyo twahunze kiracyari cya kindi twahunze leta ya nkuru nziza n'ikiri- ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza n'imbonerakure by'iwe kandi abo bantu baracyariho nta mahoro ahari abantu birirwa baratorwa mu ruzi mwarabyumvise ku maradiyo n'inamwe mu bivuga hariho amafote komine ibinogo bimba by'ama- by'abantu bose hariho abanyacyubahiro bamwe bamwe musanzwe muzi ahantu usanga akarorero nka akanaze kararuza ni uguha akarorero ka afsa mose ni uguha akarorero ka jean bikomagu none abantu badashoboye gukinira abanyacyubahiro nk'abo bakinira umunyagihugu muto muto eroge aho muriko muratera kamo abantu bose baba bakora ubwicanyi ko boreka iryo bara none murazi abakora ubwo bwicanyi bose ni leta ikora ubwo bwicanyi bwose neza cyane iyo ni leta ya nkuru nziza kuko leta idashobora gukingira umunyagihugu ariyo ariwe igejwe guserukira ni leta nyabaki ahubwo iyo leta yari ikwiye kwiyomora ubwayo kuko yarananiwe inshingano zayo reka duhe ijambo jacqueline nduwayezu mwebwe hari ikintu musaba leta y'uburundi hari ikintu mubona yokora kugira ngo mutahuke canke abantu muri kumwe murongoye batahuke mu gihugu cabibarutse
igihugu cy'uburundi ntikigiramo umutekano naho petero nkinziza z'amatera akabunga umutekano ni wose kubera nawe nyine aho ari ntagira umutekano murazi yuko nawe yahungirije agaragara ubu ari mu ntara zi hagati mu gihugu mbere yo kwiyumvira yuko leta hano umuntu yobanza wenyine ibyiwe akagira umutekano agahungura atongera agasanga impunzi iyo zareye akazihumuriza kugira ngo wenyine abyibyo bakavuga bati amahoro yagarutse mu gihugu No- none Jacqueline akamo wotera abo bantu basha guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu n'uwo mutekano w'abanyagihugu n'akahe umutekano w'igihugu niwo yawidirumbanije kuko umutekano wiwe wadirumbanije n'imbonera bifite ubwoba kubera nawe afite ubwoba mabi akora akibaza yuko ashobora kuyakora- kuyakorerwa kubera icyo kiringo cya gatatu none icyo kiringo cya gatatu cyamuteye umutekano muke ntaba yaragiheba akagira umutekano nk'abandi kuva atwara nta- kuva iyumvire kuva muri bibiri na gatanu kugeza uno bunzi atajoroza ibijyana abantu batatu taduha ijambo umushana na Terence ntayiraja umushana na Terence murumva ko impunzi abahunze igihugu cy'u Burundi batizeye cyane gose leta y'u Burundi
Eh, murakoze cyane eh, nakurikiranye ibyo eroge rugemangabo yavuze hariho na jacqueline nakurikiranye rwose nabumvise ariko rero nagomba kubwira abariko batwumviza bose baba abari aho muri kambi canke bagenzi bari aho nyene bahejeje gushikiriza ivyiyumviro vyabo eh, nibutse gatoya mu nkundire eh, kuri ibi vyerekeye impunzi mu burundi ingene bimeze aha kwa kwibutsa ariko batwumvira yuko atari mbere abarundi bahunga igihugu cy'u Burundi nagana yibutse yuko ingorane zose zatanguye kuva nyakwigendera incungu eh, yo kwikukira kwa gasore agandaguwe mu gihumbi kimwe cya mirongo itandatu na rimwe ico gihe ni ingorane zatanguye izindi zica zirasubira mu mirongo itandatu na gatanu aho mbere hanagandaguwe abari batoshe amateka n'abandi batari bake ivya mirongo ibiri na kabiri vyovyo nivyo bintu vyabaye agahomera bunwa aho amasinzi n'amasinzi abarundi barenga ibihumbi amajana ndwi bahunze igihugu abandi barapfuye barishwe aha mpagaze aho nyene nagomba guca nibutsa abarundi twari dukwiye kuja hamwe kugira ngo twubake uburundi kugira ngo duhebe akabi kabishe kagiye karashika aho za mirongo ibiri na kabiri nagira kusobanura twumvize yuko ibinogo byahamwe n'abantu rusangi biri mu ntara zose z'igihugu aricyo gituma gisevere ujejwe gukurikirana ingene bigenda ababikoze n'ingene bizogenda aka iri nibara ryaguye guhera za mirongo ibiri na kabiri ahanagara kubwiza kuri nta ry'umunwa yuko mu gihugu cose hirya no hino ico gihe kuva za ibiri na kabiri bibiri na gatatu abantu ibinogo by'abantu vyuzuye kandi twibaza ko amatohoza azobishira ahabona arico gituma muri amasezerano yiye arusha umugwisevere watekanye kugira ngo ukwinukuye kugira tubimenye ingene vyagenze ivyo bintu vyarabandanije mirongo umunani n'umunani vyarabaye za ntega na marangara aho abanyagihugu bashika ibihumbi bitanu batikiye eh, hanyuma bisubira mu mirongo icenda na gatatu aho ha- perezida wa mbere atowe mu buryo bwa demokarasi yagandagurwa n'abamufasha harimo n'ukuri n'abashingamateka n'abandi bashikiranganji benshi ico gihe abanyagihugu batarasubiranamwo baricana ibara riragwa abantu batari bake barahungiye hanze ibihumbi n'ibihumbi hanyuma abandi baranahugira mu gihugu ngira ngo barabiza nyine baravyibuka karabaye agahomera bunwa ubu rero eh, kandi tubiravye mu bibiri na cumi na gatanu aho abantu batanguye guhunga ibihuha n'amaremesha yaca ku maradiyo kuko bavuga muri ijambo ry'imbonerakure bavuga yuko ziriko zirahabwa ibigwanisho ziriko ziramara abantu zigiye kubica benshi muribuka ko bahunga zaca ku maradiyo ya eretera n'ayandi maradiyo yagira ibintu by'iterabwoba abantu n'ukuri ataco bazira barahunga bahunga kandi ivyo babariye vyose bahunze sivyo vyabaye mwese mwarabikurikiranye uriko uravuga ivy'ibiringo amategeko nibaza ko ico bita etat de droit gitunganijwe ibihugu byose birafise inzego amakungu yose arabizi yuko igihe haba impari kuri ico kibazo sentare y'ibihugu bishobora yakoze ikibazo cayo maze abatavyemera bayitwaye muri sentare y'aga- ya afurika y'ubuseruko iyo sentare irakorana isanga irasohora aho ihagaze iravuga iti urubanza rwaciwe rwisunze amategeko ariko abatagombye kuvyemera hageze rero aho umunyagihugu avuga ati jewe urubanza leta ici camanza baciye ntabwo nemera bica bigora tumaze kuba abacamanza twese rero ndagomba ndabibutse ndabahumurize ndabasaba ko botahuka uti kubera iki mvuze ivyo bihe vyose vyagiye birabamwo ingorane megana benshi yuko eh, gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kane leta yaramaze gutahuka abarundi bangana ibihumbi amajana atanu na mirongo ibiri na bitatu na mirongo umunani na babiri batashe ku gushaka kwabo kuko vyari ibihumbi n'ibihumbi bari hanze n'ubu baracariyo n'abarenga ibihumbi mirongo na bitanu ba- twaki- bari birukaye mu bindi bihugu abo barakiriwe barashyizwe mu byabo aho hari gushika mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero habaye izo ngorane nkiri kuri abo ba kera mumenye ko barenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu bari mu makambi atatu y'i tanzaniya gatumba mishango na nyankuru bahawe ubwenegihugu baheze i tanzaniya nabo nyene bari abarundi bari kwifuza gutaha kubera ingorane zari mu burundi ntitwifuza yo kwiga ibintu vyobandanya gutyoya ariko nashaka mbanze mpe ijambo Michel Michel muri neza tubibutse ko muriko murabandanya kumviza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Michel Michel muri neza mwiriwe mwiriwe murafise ikibazo murafise icyumviro turiko tuvuga cane cane ku kibazo c'impunzi z'abarundi ego aja icya mbere na- nashaka gu- kuvuga ndashimiye umutumire hanyuma icyo nagomba gusaba impunzi zahunze n'ukuri niziyunguke twubake igihugu kuko ugiye kuraba uno munsi ikibazo kiriho ni ubukene kandi rero uri mu mpunzi ntiwoshobora ku kurwanya ubwo bukene ahubwo nibaze twubake igihugu cyacu ca- c'amavukiro kuko harya ubu- ubuhungiro ni bubi vrema ni ukuri ndabasabye nagomba gusaba eh, abari mu mu makambi atandukanye ko bohunguka bakaza tukubaka igihugu kuko hari ni igihugu c'amavukiro bari mu mu buhungiro hajya hajya uri mu buhungiro uri impunzi nyene nta nta mwidegemvyo ntaki nico gituma nagomba gusaba batera akamo nkasaba nabo banyakubahwa ba- bashishikara bahimiriza kugira ngo impunzi vrema zigaruke ziyumve ko ziri mu gihugu cabo yego me hanyuma ikintu na- eh sozera hanyuma ico eh, nagomba nsabe eh, uwo nyakubahwa mwatumiye eh, ko bo- bofasha ni ukuri bagafasha kugira ngo impunzi zigaruke kuko eh, ah, tum- tubona abacu bari mu mu- hariya mu buhungiro urumva ni ni ikibazo kandi usanga bamerewe nabi rwose Yego, me- Kuko uru- ah, ego uri mu buhungiro urumva si vyiza urakoze, Ariko Michel.
nari mfise akabazo Nyarutsa, Nari mfise nyarutsa, akabazo nyarutsa.
nagomba kubaza umutumire wi duga ku ijambo unyarutse
ego nagomba mbaze umutumire bariko barakora iki- ikintu ikihe kugira ngo izo mpunzi zigaruke kuko mu- mu ntuzeye twumvise avuga ko hari abahungutse Eh, nivyo nimba bamaze guhunguka nivyo ni vyiza twobishima akabazo amubajije Ariko mushya rero- nawe Michel reka akishure arakishura mu kanya ariko nashaka mpa ijambo Eloge Rugema Ngabo nawe nyene agira icavuze ku kamo muteye Michel Eloge
urakumva Eh, akamo Michel ateye mu mu kabona gute
so misheri nk'umuntu yubahiriza ibyiyumviro by'abandi ndamutahura kandi ndamwubahiriza ku cyiyumviro cyiwe ariko ibyo kuvuga ngo dutahuke ngo igihugu tucyubakire hamwe igihugu twagihunze ari cyacu bakiduhumuyemo mudutahure iyo ni imvugo y'uburyarya kandi ushobora kuba iri kuravugwa na bamwe mu bo bagiye bajya ku- ku- kubaza ibibazo bashobora kumbwira twebwe du- duhunga umbwira umunyacyubahiro ari mu nama nkenguza amateka nka reberiyo mbikuriye avuga ngo nimukore ngo turonke amaparasere yo kubamwe ubugingo ndicyo gikorwa bokora kugira bace baronka iparasere nawe kugira ibyo birigerageje kumbwira ni ikihe gikorwa cyotuma isi ica yaguka mbe mama bashaka ntibekora igikorwa gituma isi iba elasitike nabo bakaronka ibibanza yari yari ijambo ryo guhamagarira abantu kumara abandi bibansubiriye evariste ndayishimiye nyakubahwa twari uwo mugambwe wabo watwangaje ibyo bundi ari mu kirundi busoni yaravuze ngo gukora ni iteka ngo kandi no kwikura akajyayo urumva aragarutse kwa rya jambo ryo gukora ngo nubwo bamwe bamwe bari bigiye icyo twahunze twe turakizi ahubwo ibyo mvugo by'uburyarya bafite abagireke yo kuduhamagarira ngo duhunguke ku- ku itelefone cyangwa ku iradiyo mbega ko badukunda mu magorwa ngaha ninde amaze kuza kuturaba basi n'umunsi umwe ngo tubone ko bababajwe n'amagorwa turimo
icyo rero cyari igice kiganiro ku mpunzi z'abarundi mwateguriwe na mugenzi wacu frederic nkundikije aha rero akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri voitek zoniak afatanije na fatuma karara arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi mugire ibihe byiza mwumva radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika